iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome turi no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha turabaganirira rero ku ndwara ya malariya nk'uko mwakomeje kubidusaba ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbaha ikaze inshuti mwese bakunze ba radiyo ijwi ry'amerika muri kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu ubuzima aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu tuganira uyu munsi ku ndwara ya malariya yanga ikazahaza rubanda nk'uko bisanzwe kandi muduhe telefone zanyu tubahamagare nomero yacu ya whatsapp ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo ni ukubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe uyu munsi turibanda ku ngamba zafashwe mu rwanda mu kurwanya iyo ndwara ya malariya kubera ko umutumirwa wacu turi kumwe kuri telefone niho ari ari i kigali mu rwanda ni dogiteri mbitubimuremyi aimable akuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima nyine mu rwanda rbc turaza kurebera hamwe ingamba zafashwe mu gihugu imbere turebe iziteganijwe kongerwamo hagamijwe kurushaho guhangana n'iyo ndwara ya malariya mugume rero hafi ya radiyo yanyu muganire n'umutumirwa twabatumiriye uyu munsi mwarabidusabye nagira ngo rero twongere tugaruke kuri iyi ndwara ya malariya indwara imwe mu zikomeje kwibasira ubuzima bw'abantu mwatubwiye rero ko malariya ibahangayikishije ko mwifuza umuganga wo kongera kwibaganiriraho umunsi rero n'uyu abo mu burundi namwe muze mu kudusangiza ku bitekerezo cyangwa se n'inama ku bikorwa mu burundi mu rwego rwo kurwanya malariya malariya ni indwara yugarije isi nk'uko nari mbivuze ariko ishobora kwirindwa kandi igakira mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ku isi hose habarurwaga abantu miliyoni magana abiri makumyabiri n'umunani barwaye malariya muri uwo mwaka iyo ndwara yahitanye abantu ibihumbi magana ane na batanu mu bana rero bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko basanzwe babarirwa mu cyiciro cy'abibasirwa n'iyo ndwara ya malariya abo yatwaye ubuzima ku isi hose babarirwa mu bihumbi magana abiri mirongo irindwi na babiri aho ni muri uwo mwaka wa bibiri na cumi n'umunani reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu dr aimable mbituye umuremyi ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane eugenie reka nongere ngushimire cyane uyu mwanya rwose kuba witabiriye ubutumire ukaha uyu mwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo bongere basobanuze ku byerekeranye n'iyi ndwara ya malariya ubushize twaganiriye na muganga emmanuel hakizimana atubwira ibyerekeranye n'umubu ukuntu wororoka mu gutera malariya iyi ndwara rero mu rwanda n'ahandi ku isi yafatiwe ingamba ariko iranga ikazahaza abantu mbere y'uko rero tugera kuri izo ngamba dogiteri mbitubimuremyi nagira ngo nanone muri make mwibutse indwara ya malariya icyo ari cyo n'ikiyitera
murakoze cyane malariya ni indwara imaze igihe kirekire cyane Ah, ikaba ariko ari indwara iterwa n'agakoko gato cyane bita plasmodium ariko katabasha kuboneshwa n'ijisho ry'umuntu ako gakoko rero kakaba ah, gakwirakwizwa n'umubu w'ingore bita anofen uwo mubu iyo urumye umuntu urwaye malariya umukuramo twa dukoko twitwa plasmodium hanyuma ukabitwara mu kanwa ndetse no mu rwungano rw'igogora rwawo bigakuriramo hanyuma igihe cyagera ukaba waruma undi muntu utarwaye malariya malariya ikaba nayo iminjiye n'utwa dukoko tukamwinjiramo tukaba twakurira mu mubiri we kugeza igihe nawe atangiye kugaragariza ibimenyetso Ah, muri make rero ni icyo ah, malariya ivuga ariko wenda turaza kuvuga no ku bimenyetso byayo ariko muri make ni indwara iterwa n'udukoko twitwa plasmodium tukaba dukwirakwizwa n'umubu w'ingore witwa anofel Ye. iyi ndwara ya malariya ni indwara nyine imaze igihe nk'uko mubivuze ndetse amahanga n'ibihugu bitandukanye u- harimo uburundi n'u rwanda bayifatiye ingamba Ah, kuki iyi ndwara ikomeza ikaba ikibazo ku batuye isi nagira ngo m- mbere na mbere ubanze utubwire nk'ikintu cyabwira umuntu uko nyine afite iyo ndwara ya malariya bimwe mu bimenyetso mbere y'uko tureba n'ingamba u rwanda rwafashe
Ah, malariya igaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye ariko navuga ko biri mu bice bibiri by'ingenzi hari malariya yoroheje na malariya y'igikatu malariya yoroheje rero irangwa cyane cyane no kugira umuriro nicyo kimenyetso cy'ibanze kiranga umuntu urwaye malariya ariko hakaba hazaho ibindi bimenyetso nko kubabara umutwe ah, kuba waribwa mu ngingo kuba wacika intege kuba wagira ikizibakanwa ah, kuba wagira ibyo kubira ibyuya cyangwa se ugatengurwa icyo gihe ni malariya yoroheje ariko uko utinda kuyivuza niko udukoko tugenda twororokera mu mubiri ah, tukangiza ingingo zitandukanye z'umubiri ibyo rero bishobora gutuma haza ibindi bimenyetso bikomeye bituma malariya yitwa ko ari malariya y'igikatu Ah, ku bana bato bakunze kuba bagira ibimenyetso byo kuruka no gucibwamo ariko n'abakuru bashobora kugira ibimenyetso byo kuruka bitewe n'uko malariya itangiye ah, gukomera Ah, nyuma yaho rero twa dukoko nababwiye twitwa plasmodium uko tugenda twororokera mu maraso y'umuntu dushobora kugenda dushwanyaguza ingirabuzima z'umubiri w'umuntu bita globule rouge cyangwa se insoro zitukura bikaba byatuma umuntu abura amaraso icyo gihe tuvuga ko afite malariya y'igikatu ariko yagaragaye mu buryo bwo kubura amaraso dukunze kwita ko ari forume anemike cyangwa se ah, nyine ubwo buryo bwa malariya y'igikatu ariko igaragaye mu kubura amaraso yego ibimenyetso bishobora kuba byagaragara mu bijyanye no kuvugishwa cyangwa se gutakaza ubwenge icyo gihe malariya iba yatangiye kwangiza ubwonko bigatuma tuvuga ko ari forume cerebrale cyangwa se uburyo bwa malariya y'igikata ariko yagaragaye mu buryo bwo gufata ubwonko ndetse n'igihe umuntu ashobora kuba yagera muri koma ibyo bita nko gusinzira ariko kubyo utabasha kumva atari byo bisanzwe ahubwo bitewe n'uko ubwonko bwangiritse Mhm.
iyi nayo ni malariya y'igikatu mbi ah, igaragara mu buryo bufatanye mu bwonko ariko ah, hari n'ibindi bita kugagara aho usanga ari ibimenyetso birenze gutengurwa bikamera nk'uko waba ufashwe n'amashanyarazi ku buryo ubona ko ugagaye ukanatakaza ubwenge icyarimwe nabyo ni ubundi buryo nyine bwa malariya yafashe ubwonko Yego.
hari igihe ishobora kuba yafata rero impyiko ikazangiza ugasanga igihe cyageze ah, impyiko zangiritse burundu ubwo nabwo ni malariya y'igikata ariko yafashe impyiko ishobora no kuba yafata ndetse n'izindi ngingo z'umubiri nk'ibihaha bikaba byatuma uhumeka nabi ku buryo butandukanye ndetse ku bagore batwite bashobora kuzamo ibindi byago byo kuba ah, inda yavamo cyangwa se bakagira ibimenyetso by'uko inda ishaka kuvamo bitewe n'uko afite malariya ah, bikaba ndetse byanagira n'aho ah, biviramo ko umubyeyi azabyara umwana ufite ibiro bidafite kugira ngo muri make ni ibyo bimenyetso navuga ariko harimo ibya mbere bibanza bya marariya yoroheje hakazamo ibimenyetso bya marariya gikata ariko bishobora kuza mu buryo butandukanye bitewe n'aho ah, byafashe yego Izi- ibi Ariko bimenyetso hagati aho ngaho ibyo byose ni ibimenyetso bisa- bi- bigaragara no ku zindi ndwara Mhm.
ikimenyetso kimusiga cy'uko urwaye malariya ni uko utanga amaraso bagasanga mu maraso yawe harimo twa dukoko twitwa plasmodium nibyo byemeza ko urwaye malariya Mhm. yego ibi bimenyetso mutubwiye ni ibimenyetso bikomeye eh, ndetse eh, urumva ko umuntu akwiye ku- ku- kubikangukira akamenya ko bishobora kuba mwa- byamugiraho ingaruka zikomeye ku mubiri ku magara ye Ah, none i- ingamba zafashwe tuvuge mu rwanda aho muri zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo iyi ndwara ya malariya itazahaza abantu ntibe byagera no kuri iyo ngiyo y'igikatu ni izihe um, mu byerekeranye no kuyikumira cyangwa se kuyirwanya
Ah, ingamba za muri zashyizweho mu rwanda hari kuyikumira nk'uko bivuzeho kuyikumira harimo uburyo butandukanye bukoreshwa harimo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti ku baturage bose ibyo bikorwa nibura buri myaka ibiri kugeza ku myaka itatu ariko tukanaziha abadamu batwite ndetse n'abana batoya kuko bo by'umwihariko ni ibyiciro bizahazwa cyane na malariya kurusha ibindi ubwo rero ntabwo yarindira ya myaka ibiri cyangwa itatu igihe kimuboneye aje muri serivisi z'ubuvuzi ahabwa inzitiramibu kugira ngo imurinde kwandura Ah, ingamba ya kabiri ikoreshwa ni ugutera imiti yica imibu imbere mu mazu ibyo twita ko ari insekitiside ariko imara igihe kirekire ibyo rero bikorwa by'umwihariko mu turere tuzahaye cyane turi mu ntara y'uburasirazuba ndetse n'intara y'amajyepfo kuko dusanga ariho malariya yiganje cyane mu rwanda ingamba yindi ya gatatu yo kwirinda ni iyo gukangurira abaturage ah, isuku y'aho batuye cyane cyane mu muganda kuvana ibihuru hafi y'ingo zabo kuvana ibimene by'amacupa injyo amasafuriya n'ibindi byose byarekamo amazi ndetse no gufunga amadirishya hakiri kare kugira ngo ya mibu itabasha kubinjirana ku bijyanye n'ubuvuzi rero ho hari ingamba zashyizweho nanone bijyanye no kuvura umuntu wese ukekwaho ibimenyetso bya malariya akivuriza ku mudugudu bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bahuguwe aho babasha gupima neza malariya ndetse bagatanga imiti ku bana no ku bakuru basanzwe bafite malariya kuko baba bafite imiti ihagije ibasha kuvura ibyo rero nabyo birakorwa nk'ingamba yihariye ndetse inatanga umusaruro ukomeye mu kugabanya n'imfu zitewe na malariya mu rwanda Mhm.
ariko hari ingamba nshyashya turi gutekereza gushyiraho zindi ni izihe ariko izo nazo tuvuga nizo z'ingenzi Mm. izo nshya mushaka Ah.
kongeramo ni izihe
Ah, mu ngamba zimwe ziriho ni zashyizweho bitewe n'uko twasanze ko imibu iri kugenda ihindura imikorere yayo ugasanga ko rimwe na rimwe isigaye irumanira hanze aho kugira ngo ize mu nzu n'ibindi bayiteyemo imiti ntabwo umubu ukunze kuzamo ahubwo hari igihe urinda ugakumira hanze icyo gihe rero hateganywa imiti yo kuba wakwisiga mu gihe uri hanze cyane cyane nk'abatsinda hanze mu kabari cyangwa se mu kazi abakora akazi k'izamu gutyo abo rero twifuza ko nabo bakoresha imiti yo kwisiga yirukana imibu igatuma itabegera ni uburyo bushya rero burimo bukoreshwa mu rwanda kugira ngo turebe ko twahashya malariya cyane cyane ko imibu nyine nayo igenda yiga ubundi bwenge bwo guhunga imiti iterwa imbere mu nzu cyangwa se inzitiramibu Mhm.
Ah, ikindi nk'ingamba nshya ni ko ah, ku nzitiramibu hari inzitiramibu nshya tugomba gutangiza mu gihugu kugira ngo zibashe guhangana n'ubukana bw'imibu nabwo ni ingamba nshya yihariye izakoreshwa mu rwanda hanyuma ikindi turimo dutekereza ubu ngubu gushyira mu bikorwa ah, ni ukusanga imibu hanze aho iterera amagi kugira ngo tubashe gukoresha imiti yica ah, amagi y'imibu ikiri mitoya mbere y'uko idusanga mu ngo zacu ubwo n'ubundi buryo ah, bw'ingenzi dushaka gutangiza kugira ngo bunganire ingamba zari zisanzwe Ye, turakomeza tubiganireho mu kanya abakozi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara ariko mbere y'uko mbaha ijambo bakakubaza cyangwa se bagatanga ni- ibitekerezo inyunganizi nagira ngo muri makeya mubanze mutubwire icyo umuturage mumusaba mu byerekeranye no kubafasha kurwanya iyi ndwara ya malariya mwari mutubwiye nk'isuku y'ahantu abantu batuye iyo suku ndumva ireba umuturage ku giti cye Eh, mwari muvuze aba- gukoresha nk'imiti ku bantu bakorera hanze nko mu ijoro ariko muri makeya muri rusange ni iki musaba umuntu ku giti cye umuturage ku giti cye kugira ngo abashe kubafasha kugera ku ntego mwiyemeje
murakoze cyane umuturage icyo tumusaba by'umwihariko ah, ni ukumva ko malariya ari ikibazo cye bwite kimureba mbere y'uko yumva ko ari ikibazo cy'undi muntu cyangwa se cya minisiteri y'ubuzima hanyuma amaze kumva ko ari ikibazo kimureba akagira nawe uruhare ruhagije harimo kwirinda uwahawe inzitiramibu akayikoresha neza icyo yagenewe kuko hari abo tujya tubona bazihabwa bakazikoresha ibyo zitagenewe nko kuzirobesha amafi kuba bazubakisha amazu y'amatungo cyangwa se kuzirimbisha imbuto n'imboga zabo ngo zitangizwa n'udukoko Ah, byerekana ko uwo muturage aba akeneye kumva ko inzitiramibu ariyo kumurinda imibu batarwara malariya uruhare rwe naho ngaho rugaragarira Ah, ikindi nk'uko nari mbivuzeho isuku y'aho umuntu atuye ikwiye kugaragara nk'aho ari inshingano ye bwite kuko ntabwo akwiye gutegereza ko hari umuntu uzaza kumukubura iwe cyangwa se kurandura ibihuru bizengurutse urugo rwe cyangwa se kumukingira inzugi n'amadirishya umugoroba ugeze urwo ni uruhare rwe nko gutanga nawe umusanzu mu kurwanya malariya iwe mu rugo mbere y'uko areba ko hari umuntu uzaza aturutse hanze ngo amurindire malariya kandi nawe afite uruhare rwe Ah, icya gatatu yego Eh, mukomeze hanyuma ubwo Eh, icya gatatu ni ubuvuzi nk'uko navuze bwegerejwe abaturage Ah, biratangaje kubona haba hari umuntu wakwicwa na malariya muri iki gihe mu rwanda kandi dufite imiti ndetse n'ibipimo byo kumusuzuma imbere yiwe mu rugo kuko aturanye n'umujyanama w'ubuzima umuvandimwe we inshuti ye mugenzi we baturanye akaba afite igisubizo cya malariya ariko ugasanga we yarwaye malariya iramuzahaje atateye intambwe ngo ajye kwisuzumisha ku mujyanama w'ubuzima numva ko ni uruhare rukomeye cyane aho buri wese agizemo ah, imbaraga malariya akayita ikibazo cye bwite kumva ko byaba umusanzu ukomeye cyane mu kugabanya ikibazo cya malariya mu rwanda
Eh, twibutse aba- abadukurikiye muri uyu mwanya ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu turaganira uyu munsi ku ndwara ya malariya nk'uko rero muganga Aimable mbitubimuremyi abivuze nta wari ukwiye guhura n'ingaruka za malariya cyangwa se kuba yahitanwa n'iyi ndwara kandi hari uburyo bwose bushoboka imiti kwirinda byose bishobora kumufasha mu buzima nagira ngo rero noneho twakire abakunzi b'ijwi ry'amerika batange inama cyangwa se ibitekerezo babaze basobanuze turusheho gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu twakire baterefebure turi kumwe
mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza
ba telefebure ndi mu karere ka ruhango yego iyo leta y'u rwanda na na minisiteri y'u- y'ubuzima kubera ko badukangurira ku- kwivuza malariya y'ubu ku ikarita haba handitseho ngo nta muntu urembera mu rugo ariko nkatwe hari igihe umuntu akunda guhura n'ikibazo ntitumenye nk'iminsi wenda ako gakoko bari- ako gakoko bashobora kukabona muri- mu maraso wajyayo kandi ufite ibimenyetso byose uruka wabuze apeti unarinda n'umuriro noneho wajya ukumva barakubwiye ngo nta malariya irimo kandi rwose no guhagarara wumva unatitira na- ibimenyetso nawe ubyiyumvamo kandi u- unakurikije n'amategeko y'uko nta muntu agomba kurembera imuhira ese i- i- iboneka mu maraso ryari iyo malariya igiye nko kwa muganga kugira ngo bahite bakubona ko malariya ibonetsemo
Mhm. Ye, ikibazo cyawe cyari icyo
Eh, yego ye ubwo rero urumva ko wowe uba usa nkaho wamaze kwisuzuma ukavuga uti ubu nta kabuza mfite malariya ibyo ari byo byose indwara waba ufite yose nk'uko bakangurira kwivuza no guhita wivuza ako kanya hanyuma rero ubwo reka nguhe muganga akubwire ibyerekeranye n'iyo malariya igihe ishobora kubonekera dogiteri mpamvu alo
akoze cyane kubaza iki kibazo ni ibyo koko ah, hari ibimenyetso bishobora kugaragara ku muntu nk'uko nabikomojeho bimeze nk'ibya malariya ariko bitavuze ko byanze bikunze ari malariya wibuke ko nasobanuye ko ikimenyetso kimusiga cyo kumenya ko urwaye malariya ni ugutanga ikizamini cy'amaraso basanga ufitemo twa dukoko nibwo umenya ko urwaye malariya ariko ntabwo bivuze ko iyo basanze tutarimo uba utarwaye ushobora kuba ufite ibindi bimenyetso by'izindi ndwara birimo umuriro cyangwa se gutengurwa cyangwa se ikizibakanwa bikaba byatuma ukeneye kongera kwisuzumisha izindi ndwara zindi aho rero iyo ugiye ku mujyanama w'ubuzima agasanga udafite malariya akugira inama y'uko washaka ubundi buvuzi kugira ngo bamenye neza indwara urwaye iyo ari yo ariko ntabwo bivuze ko byanze bikunze kuba usengurwa ufite umuriro bagomba kugusangamo malariya ishobora kuba ari indwara biteye bya bimenyetso ibyo abaganga barayishaka bakaguha imiti ijyanye n'uburwayi bwawe bagusanganye Mhm.
Ah, hagati rero yo kwa- yo kurumwa n'umubu ufite twa dukoko twa malariya no kugaragaza ibimenyetso akenshi hakunze gucamo nibura ah, hagati y'iminsi icumi na cumi n'itanu ku buryo rero niyo minsi igaragara gusa ushobora kuba wayigaragaza vuba bitewe n'ubudahangarwa bwawe uko bungana ariko ubusanzwe tubara ko ari ah, hafi ibyumweru bibiri kugira ngo ube wagaragaje ibimenyetso
Mhm. bivuze ko umuntu ash- ash- agiye kwisuzumisha ntibayibone yago- ashobora kongera gusubirayo aramutse akomeje kubona ibyo bimenyetso kugira ngo bamenye niba noneho igaragara cyangwa se niba nta yindi ndwara afite oya tumugira inama y'uko yagombye ubwo abaganga nabo bazi ko iyo basanze atari malariya bashakamo indi ndwara yamutera bimenyetso ntabwo arasubizwa mu rugo ngo atahe ahubwo bamushakamo ubundi burwayi bundi butari malariya kuko hari ubundi bwamutera ibimenyetso n'ibyo ngibyo ariko atari malariya yego hanyuma aho agana aho umuntu agana akimara kumva eh, yasuherewe yumvise hari ikintu kitagenda akatekereza ko ashobora kuba afite malariya ahantu hambere yerekeza ni ku mujyanama w'ubuzima nibyo rwose umujyanama w'ubuzima ni rwego rwa mbere yagombye kwegera kuko afite ibikoresho byo kumupima ndetse eh, babasha guhita babona ko afite malariya akimara kugaragaza ibimenyetso iyo batayibonye rero bamugira inama yo kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo bashake niba nta bundi burwayi bwihariye bwaba bumutera bya bimenyetso Eh, batiri febre wasobanukiwe
Eh, nasobanukiwe rwose turashimye nta kibazo Eh, urakoze cyane
namwe Twakire- murakoze eh, twakire desire desire wiriwe
yego murakoze dukunda iradiyo ijwi rya amerika Eh, natwe turabakunda urahagana hehe
turi ngozi mu burundi aha nyine mu mujyi wa ngozi aho bita kuri pariki ya ngozi Eh, mumeze mute aho ngaho Yego. ayi ngozi hameze neza cyane rwose twicaye turi mu munezero nyine Mhm, nta ngorane ihari ariko mwene malariya irahari cyane mhm.
cyane cyane mu mitumba mu mujyi yaragabanutse ariko mu mitumba ni myinshi cyane irica abantu benshi cyane Ye. ubu rero dufite umuganga nubwo ari mu rwanda ariko ni impuguke mu byerekeranye n'indwara ya malariya Eh, ntabwo ari buvuge yenda ku ngamba zi- zafashwe mu burundi ariko eh, niba hari ikibazo wifuza kumusobanuzaho kugira ngo urusheho kwirinda cyangwa se kurwanya malariya wamubaza
ebyo ni mu bantu bamaze kurwara malariya cyane ni mu bantu bamaze kuyirwara nk'inshuro nka zitanu cyangwa zitandatu Eh, ikintu rero nagomba kubaza je nibaza ko malariya ishobora kuba ijyanye nu- n'ibintu byo kurya nabi nibaza ko nabyo hamwe kuko kenshi cyane tubona abantu barya nabi cyane ari bifata cyane nubwo nyene benshi hari ibi- ivyo by'ibinogo nyene bibamo n'ibitoke bari byinshi n'amashamba bikaba aribyo biyorora cyane ariko ndabona n'umuntu akenye cyane benshi aribo bayirwara kuko barapfa ku bwinshi mu misozi
Eh, ugatekereza ko ari eh, kuba umuntu akennye bishobora kumutera malariya
mvuga ko kuba umuntu akenyeye ko nabyo hari icyo bituma idakira kubera mbona benshi badakira bivanye n'ubwo baba bakenye cyane cyo kimwe n'abari mu migi Mhm. reka tubaze muganga tubwire isano byabo bifitanye dr aimable
Ya, murakoze cyane Ah, ntabwo navuga ko kurya nabo ubwabyo byaba ari byo byatera malariya kuko twabonye ko malariya iterwa na kariya gakoko kitwa plasmodium ah, gatwarwa n'umubu ka- ukava mu muntu urwaye malariya bijya mu wundi ubwo rero ari urya neza ari urya nabi bose bafite ibyago byo kurwara malariya Ah, gusa wenda icyo navuga ni uko ah, kurya nabi bishobora gutuma ugira ubudahangarwa cyangwa se abasirikare barinda umubiri wawe bakaba batagira imbaraga zihagije bikaba byatuma utoroherwa vugirana igenda n'umuntu urya neza ariko ntabwo kurya nabi aribyo bitera malariya ahubwo malariya iterwa n'agakoko kitwa plasmodium gakurira mu mubu kagakwirakwizwa n'umubu ukakashyira mu wundi muntu utarwaye yaba ari urya neza yaba ari urya nabi ah, bose ah, bagirwaho kimwe na malariya gusa bashobora gutandukanya ni uko ufite ubudahangarwa bukeya ashobora kuzahabwa cyane na malariya kurusha undi kandi kurya nabi bishobora kuba byagira uruhare mu kugira ubudahangarwa buhagije Mhm. Desire wasobanukiwe
rero natahukiwe Yeah.
ubwabo rero ikindi nagomba kuvuga mu byerekanye ni nawe iwacu i burundi niko mu nyumba Eh, turakumva komeza
Eh, hariho ukuntu mbona batanga imisegetera ku bwinshi ariko ntibaze gutanga imiti ngo badupomere mu mazu batanze imisegetera gusa ntibatanga imiti rero mbona ko atatu baba badufashije kuko malariya tubandanye hongerekana nk'ubu baraduhaye imisegetera irenga mirongo ibiri mirongo itatu ku ngo ariko nta miti yo gupoma batanga cyumva n'icyo ngira baracyumva bokidufasha
Mhm. Eh, twizere ko abashinzwe ubuzima aho ngaho mu burundi babyumvise bakaba babibafashamo
yego Eh, urakoze cyane
namwe murakoze Yeah. Dr Mabry uh, Desire ati baraduha imisegetera ku bwinshi baraduha inzitiramibu ziteye umuti ku bwinshi ariko ntibapompe ibyo byombi birajyana mu kurwanya malariya cyangwa umuntu ashobora kwifashisha kimwe uh, ikindi akagikoresha ahabaye ngombwa arakoze cyane desire Eh, kurwanya malariya ni ugukomatanya ingamba zitandukanye ntabwo inganda imwe yaba ihagije yonyine niyo mpamvu uh, gutanga ah, imisegetera cyangwa se inzitiramibu bifite uruhare rwabyo ariko wibuke neza ko ntabwo inzitiramibu uyicarana muri saro inzitiramibu iri ku gitanda aho uryama ni ukuvuga ngo winjira mu nzitiramibu wari ugiye kuryama ariko si ya masaha mbere yo kuryama uba urinzwe n'iki rero dukeneye kureba ngo ni izihe ngamba zishyirwaho mu- kugira ngo wa muturage wicaye muri saro aba arinzwe ya mibu itamuruma mbere y'uko agera mu nzitiramibu Ah, nanone ariko gutera iyo miti iterwa mu nzu nabyo ntabwo bivanaho gukoresha inzitiramibu kuko ushobora gusanga ku bw'ibyago hari umubu wenda utabashije guhita ujya kuri rwa rukuta ruteyeho umuti ugahita uza aho uryamye ukakuruma ukagenda bityo rero ya nzitiramibu nayo yakurinda bya byago ariyo mpamvu gukomatanya izo ngamba zose ni ingenzi
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone twakire pacifique
Ah, murakoze nk'uko ubivuze nitwa muvunyi pacifique mberereye i nyanza yego
hanyuma icyo navuga kuri malariya i nyanza leta yadushishikarije kuyirwanya ah, dusiba ibinogo birekamo amazi ah, dutema n'ibihuru bikikije ingo Ah, ngira ngo twarayihakije ku buryo bugaragara kuko nihereyeho buri mwaka narwaraga malariya ariko ngira ngo uyu mwaka ubaye uwa gatatu ntarwara malariya Oh, ni byiza cyane
Eh, mu by'ukuri ni ibintu byo kwishimira gusa ikibazo tugira n'ubundi imibi irahari Mhm.
Eh, ntanze urugero nko nko mu cyumba ndaramo imibu iba yasajije yaneye ibiheri Mhm.
nta- ntagitanga akanya ko kuruhuka kabisa gusa nagira ngo mbaze uwo mutumirwa Mhm.
ese imibu yabigira ubwenge ko mbona iyo nzimije itara ari bwiza ari myinshi murakoze
Eh, reka- reka gusubize noneho urakoze cyane pacifique ubwo ni ukuvuga ko Yeah.
isuku mwayikoze mwese ntabwo ari wowe wenyine ni ukuvuga ko niba mwarahashyize malariya ni ukuvuga ko mwese mwafatanyije aho mutuye mugakurikiza inama abaganga babagiriye
yego
nuko dogiteri mabu
urakoze pacifique ngira ngo ikijyanye n'isuku byo ni ingenzi kuko nyanza by'umwihariko bigeze kuba mu turere twa mbere dufite malariya nyinshi mu myaka yashize ariko ku bufatanye n'akarere ka nyanza minisiteri y'ubuzima yabashije gushyiraho ingamba zihariye harimo gutanga inzitiramibu nyine nk'uko bisanzwe ariko tunateramo uwo muti twavuze uterwa imbere mu mazu wica imibu ibi rero byatumye malariya igabanuka cyane nk'uko bivuga nubwo hajemo iyi gahunda y'isuku koko ariko hanashyiriyemo uwo muti kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ku buryo tubona ko imibare yagabanutse cyane mu mwaka dusoje wa bibiri na cumi n'icyenda twabonye ko rwose akarere ka nyanza malariya yagabanutse cyane tunabashimira ko abaturage babo bagize uruhare mu kwemera gutererwa umuti imbere mu nzu ariko no kunganira iyo ngamba bashyiraho isuku aho batuye ngira ngo rero ni ibyo navugaho kuba imibu yakomeza kuboneka ntabwo mvuga ko imibu yose yahita ipfa ako kanya cyane cyane ko hari n'ishobora nyine kuba iri hanze ikarumira hanze ahadate y'imiti birashoboka ariko n'imbere mu nzu itangiye kuza hari igihe umuti utangiye gushiramo ibyo rero bituma twongera guteramo imiti vuba aha ngaha ngira ngo turi guteganya guteramo imiti niba ari muri nyanza numva mu kwezi kwa kabiri hazaterwa nayo imiti biri mu kwezi kwa gatatu bishobora kwenda ko kuko hari umuti duteramo umara umwaka mu nzu ukora hari igihe wa mwaka utangiye gushira umuti utangiye gushiramo bigatuma dutera undi wa kabiri wunganira uwa mbere kuba rero imiti nako imibu igira ubwenge kugira ngo ikiremwa cyose gifite uburyo kirwanaho imiburo by'umwihariko yo ibasha kwirwanaho cyane kuko imaze igihe kirekire cyane iri ku isi ibizi bibangamira igenda yiga uburyo bwo guhunga icyago icyo ari cyo cyose niyo mpamvu uzasanga nyine nutera umuti mu nzu ukazana inzitiramibu mu nzu wa mubu uzamenya ko mu nzu harimo umuti wo kuwica icyo gihe ntabwo uzagaruka mu nzu ahubwo uzakumira hanze urumva ko ni umubu w'ubwenge nyine ubwenge bwa bwabaye bwinshi kuko wamenye ko hari imiti wazanye yo kwica mu nzu ntabwo uzaza kukumira mu nzu kuko utakubona uzarembera ikiri hanze ariho ukumira cyangwa usanga wimutse ujye kwirumira amatungo kuko n'amatungo nayo akenshi uri imibu iba ishaka amaraso ntabwo ishaka umuntu ubwe ahubwo ishaka amaraso yo gutuza amagi yayo ari nayo mpamvu nyine tuvuga ko ari imibu y'ingore ni uko ariyo itera amagi urumva rero umubu ufite ubwenge butameze nk'ubw'umuntu ariko bujyanye nawo kugira ngo ubashe guhangana n'ibyago cyangwa se ibibazo
ni nka bya bindi ngo abahinzi bajya inama n'inyoni z'igihinde
wabimenye ni uko nguko
ku murongo wa telefone dufite na david wiriwe david yego urahagana
nk'uko usanzwe n'umukozi w'isi bya amerika ngororokuri mbuye mbere na mbere ndagira nshimire umutumirwa kuba yitabiriye nshimira na leta y'u rwanda ku ngamba nziza yafashe muri iyi minsi twumvishe ku maradiyo bariho bavuga yuko bagiye kujya bakoresha dorone cyangwa se za ndege zitagira abaporoti mu kurwanya malariya batera umuti mu bishanga ariko tuyadura n'ikibazo hano ngo duturiye umugezi wa nyabarongo cyangwa se niko wenda nabivuga ariko usanga nko muri iki gihe cyo mu kwa kabiri malariya yiyongera cyane bitewe n'uko nyabarongo iba yaruzuye muri aya mezi yasohotse umwaka no mu ntangiro noneho rero mu gihe cyo gukamuka kwayo nyine imibu ikaba myinshi nagira ngo nisabire akantu niba byashoboka igishanga cya nyabarongo kizibandwaho by'umwihariko muri uko gutera umuti
yego warangije ko noneho rero
komeza komeza
ndacyakomeza hanyuma hari akantu hari akantu nabonye gashobora gufasha umuntu mu kwirukana imibu wenda mu gihe adafite inzitiramibu cyangwa yagize akabazo ni agake ni akantu nakoze mbona karamfashe cyane kandi hari n'abandi nakarangiye bambwira ko kabafashe ni ikiribwa cyitwa tungurusumu nubwo abantu benshi bayitinya ngo ihumura nabi cyangwa se bakagira izindi mpamvu ariko umuntu ukunda gukoresha tungurusumu wenda akayifata nka rimwe mu cyumweru ntabwo buriya umubu upfa kumwegera wa malariya cyangwa se uretse n'uwa malariya umubu uwo ari wo wose ntabwo upfa kumwegera noneho ko umuntu uyitinya urayifata ukaba wayihonda warangiza ukayizingira nko mu gatambaro ukayishyira hasi ahantu uryama ku buryo wa mwuka wayo nyine aho hasi uba uhari icyo gihe ntabwo ntabwo umubu ushobora kukwegera
nari ngiye kukubaza uko uyikoresha niba uyirya niba urayihonda ukayishyira mu kantu ukayishyira hafi yawe urayihonda u- ukayishyira mu gatambaro ukayishyira hafi n'ahantu uryama ese waba unashoboye no kuyirya wenda utatinya umwuka wayo cyangwa n'icyo ukaba wayikoresha Eh, ntabwo rwose ahantu hari tungurusumu malariya ijya ihagera Mhm.
Eh, gusa gusa malariya ni indwara njye mbona ihangayikishije muri iki gihe ariko nabo mbona o, impamvu ahari eh, malariya yagize imbaraga cyane ni uko aho imibu yororera ikira habaye myinshi bitewe n'uko eh, muri kano- muri bino bihugu byacu ntabwo mu gihe cyashe twahingaga igihingwa cy'umuceri cyane ariko ubu ngubu eh, usanga ahantu henshi hari amazi cyangwa se hari ibishanga harimo igihingwa cy'umuceri ubu bigatuma rero eh, muri iyo miceri nkeka ko imibu yahororokera cyane kuruta wenda mu bihe byahise kuko mu gihe cyahise tutawuhingaga Eh, ariko ni byiza ko leta yacu y'u rwanda itwitaho ikagerageza kuzana imiti ikagerageza kuzana inzitiramibu nabonye no mu ku kwezi kwa cumi n'abiri baratubaruye ingo nyine zituye kugira ngo eh, batubaza n'umubare w'abantu bari muri izo ngo kugira ngo bazaduhe supanete ahubwo Eh, turazitegereje kuko izo dufite zimaze igihe kirekire zirashaje muri make Mm.
Eh, icyo Yes.
noneho nshaka kubaza dogiteri nk'ikibazo Mm.
Eh, ese ko tujya twumva ko mu rwanda hari uruganda rukora imiti kandi muri iki gihe turi kubona uno muti wa kowarutemu utagifite imbaraga zo guhangana na malariya iriho muri iyi minsi kuko urajya kwa muganga eh, ukajyayo bakagufata amaraso ba malariya bakayibura kandi iminwa yahiye umugongo wacitse muri make ibimenyetso bya malariya uba ufite noneho hashira iminsi ibiri ugasubirayo ukagenda bakayibona bakaguha yewe n'imiti ya miti wayirya ukayirya neza nk'uko muganga yayiguhaye hashira ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi kumwe ukongera ugasubirayo ndimo ndibaza nti ko igihugu cyacu cy'u rwanda kimaze gutera imbere muri byinshi nta kuntu bakora nk'ubushakashatsi eh, bakareba nimba kiriya kinini cya kubarutemu kitagishoboye guha- guhangana na malariya bakaba bakifashisha n'inzobere cyangwa se n'urwo ruganda rukora imiti bakaba badukorera umuti Eh, wenda ukaba umwihariko w'u rwanda ndetse ukaba wanagurishwa ahubwo mu bindi bihugu ariko eh, malariya tukagerageza kuba twayica Eh, hanyuma i- izi ngamba zo ni izisanzwe gu- gutema ibihuru gusiba ibinogo aho amazi ashobora kureka abafite amazu ariho kosara bagashyiraho utu- utuyungirizo gufu- mbese ingamba ni izisanzwe Mhm.
kandi nizera ko abanyarwanda tu- turi abasirimu kandi turumva tukumvira Eh, leta niduhe inzitiramibu idushakiye n'imiti natwe ibisigaye tuzabikora murakoze cyane urakoze cyane david hanyuma gatoya mbere yuko ugenda iyo Yego.
tungurusumu umaze igihe kingana iki uyigerageza
Ah, tungurusumu ndumva maze nk'imyaka nk'ibiri Mm.
kuko ahantu na- nayigerageje hari ahantu na- nigeze naba hari imibu myinshi cyane Mm.
noneho eh, nkabona supanete nta buryo mfite bwo kuba nayibona eh, ariko nza kubikora kuko najyaga nyi- nyirya ariko naba nayiriye nkumva nta mubu wandiye nkabona mbyutse meze neza ndavuga nti reka ariko ibi bintu njye mbikora wenda nka- nka- nka- tungurusumu mfate nka kabiri mu cyumweru ndeze hanyuma uyifata ubwo gute mu byahise- biryo se Mm?
uyifata mu Mm.
biryo Uyi- uyirya mu biryo wayiteka uyiteka mu biryo ubigenza gute
oya ndayifata ubundi mu cyumweru umuntu a- a- ku muntu ukunda kuyikoresha afata uduheke dutatu turiya duheke tunini Mm.
uradufata ukabanza ugakaraba n'amazi n'isabune ukadutonora wamara kudutonora ukaduhekenya wamara kuduhekenya niba ufite ibyo kurya ukarya ukabirenzaho ubwo bikarangira nyine kuriya umuntu aba ahumeka asohora umwuka yinjiza uwundi niko yamumu nyine iba iri hafi aho ngaho aho uryamye bigatuma wa mubu utabasha kuhagera
Eh, reka ngo ushimire cyane rero david hanyuma umwanya muganga agire icyo yabitubwiraho dr aimable ah, david avuze i- yatanze igitekerezo ariko kandi n'ibyifuzo ah, ndetse anabaza nagira ngo musubize
Ya, reka twishimire cyane david ko aradufashije mu mu bisobanuro by'ingamba ziriho n'ibyo leta y'u rwanda ishyiramo imbaraga kugira ngo malariya ah, ibashe guhanganwa nayo ariko yakomoje ku bijyanye na nyabarongo Ah, nibyo koko ahantu hari amazi arenze igihe kirekire ni bihinduka imibiri y'imibu usanga ari akenshi hafi y'inzuzi nini hari amazi asa n'aho arenga akajya ahantu adatemba amazi atemba yo ubwayo yo mu ruzi ntacyo aba atwaye ariko usanga akenshi ku nkengero z'uruzi z'ibiyaga hari ahantu hari amazi aretse atari menshi aho rero habasha kuba imbere y'imibu icyakora hari imibu myinshi ishobora kuba yakoreramo ariko yo idakwirakwiza malariya nabyo abantu baba bakeneye kubimenya ko ntabwo imibu yose ariko ikwirakwiza malariya aho rero kuri nyabarongo kuba hari ibishanga byinshi ni ikintu kizwi Ah, ni nayo mpamvu muri izo ngamba nshya zo gutera imiti mu bishanga hakoreshejwe ariko tudege cyangwa se n'ubundi buryo busanzwe bwo guteramo iyo miti Ah, buzagenda bushyirwamo imbaraga mu turere dutandukanye ariko ah, hashingiwe no ku mikoro avunitse hakagenda haherwa ku turere tuzahaye kurusha utundi kugira ngo tuzibuka neza niba bavuze ko ari mu karere kayo harya ni ngororero
Ah, ngororero ntabwo iri mu turere cyane ubu ngubu turimo malariya nyinshi ariko nayo igomba gutekerezwaho ariko icyo twemeranya ni uko ahantu hari ibishanga byinshi haba imibu myinshi hakaba n'ibyago byo kugira malariya kurusha ahandi aha rero nigira ku bishanga ahantu hatandukanye ariko n'uruhare rw'umuturage buriya nawe mu kurwanya ya mazi atemba narwo rurahari hatarindiriye ko byanze bikunze haboneka iyo miti iterwamo Ah, buriya ahantu hari amazi areka hari igihe usanga ari nko uh, nk'ahantu hari ububumbyi bw'amatafari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane muri ngororero ngira ngo hari ahantu hari ibirombe bya gasegereti n'andi mabuye usanga rero hari amazi arekamo igihe kirekire kugeza ndetse no mu gihe cy'izuba ugasanga amazi akirimo aho rero hakaba imbere y'imibu myinshi usanga malariya izamuka ndetse n'aho itari isanzwe imbere aho rero ntabwo twakarindiriye ko haza utwo tudege cyangwa se ngo turindire ko leta iza guteramo imiti ahubwo mu nshingano z'umuturage rwa ruhare nahoze mvuga ukeneye kumva ko uh, ya mazi aretse uramutse uyagomoye agatemba ya magi y'imibu atembana na ya mazi agapfa bityo ya mibu ikabura aho yongera gutera amazi nubwo washyiramo andi mazi mashya bwa kabiri icyo gihe aba ari amazi mashyashya aje atarimo imibu icyo gihe nta kintu aba atwaye bisaba guhindura amazi ntarenze iminsi itatu cyangwa ine ari ahantu hamwe ugashyiramo andi mashyashya kugira ngo nabyo yazabigerageza bizabaho mu bushakashatsi nabyo azabikore azabona ko bizagira uruhare rukomeye cyane Mhm.
yavuze kuri tungurusumu ngira ngo ni ubushakashatsi yakoze twamushimira ko anagerageje kubukora Mm, ntabwo nakwemeza ko tungurusumu ari ubushakashatsi naba mfite bwayikozweho ariko ah, ikizwi ni uko hari ubwoko bw'ibiti byirukana imibu ushobora kwirukana imibu bitewe n'impu- n'impumuro yabyo tungurusumu rero kuba ifite iriya mpumuro isa naho ikaze cyane bishobora kuba byaba byirukana imibu ariko ubwo ni ubushakashatsi yakoze ku giti cye bushobora kuba ari byo koko bitewe mpumuro yabwo kuko buriya ah, hari ibindi biti cyane cyane nk'ibyo bita mu cyayi cyayi hari ziriya nturusu tubona zisanzwe hari ibyitwa za geranium ni ibiti bizwi ko bifite impumuro iyo ari myinshi ishobora kwirukana imibu ndetse binakorwamo ya miti navuze bisiga iyo bari hanze kugira ngo umubu itabegera ubwo rero ntabwo byatangaza ko na tungurusumu yaba iri kuri urwo rutonde Mm.
Ah, nk'uko abikoze ubushakashatsi impumuro yayo ikaba yatuma imibu itahegera Mm, nta n'ingaruka bigira nta ngaruka mbi bigira kuko ni ni ikiribwa mu bindi mu kigo muri ko ntabwo bivuze ko tungurusumu yakoreshwa nko kwirukana imibu Mm.
ariko ni ubushakashatsi twareba niba koko nayo yaba iri ku rutonde Ah, ahubwo ngo david twazamushaka tukanamuvugisha Mhm.
ubwo wenda yaduha nimero ye tukazamuhamagara turazifite turaza kumubaza hanyuma tu- tuzibahe yavuze ko ikindi kintu cyiza cyane cy'ingenzi ngira ngo icyo yavuze cyo kuyishyira hafi y'aho aryama ngira ngo nagikomozaho kuko buriya imibu iza kurumana cyane nijoro igamije kwegera ahantu umwuka duhumeka dusohora nijoro dusohokera aho rero ni ku mazuru ni ku munwa uzasanga akenshi rero wa mwuka duhumeka mubi uwo twinjiza aba ari mwiza uwo dusohora aba ari mubi niwo rero ukurura imibu nijoro ikaza kuturuma nijoro dusinziriye ndetse ahandi ikunze kuruma cyane ni ku ngingo cyane cyane ku bikonje niko nahita cyangwa se no hafi y'ibirenge ndetse insino ahasohokera umwuka mubi ibyo rero nibwira ko wasanga niba koko ashyira hafi y'aho aryamye ku musego wasanga ya mpumuro kuko ituma ya mibi itegera ku mazuru cyangwa se ku mutungo iharume numva ari ikintu twazareba tukaba twazagitangaho inama isobanutse yakomoje ku bijyanye rero n'ibintu bishobora kuba byongera malariya muri iyi minsi ni koko bigaragara ko imibu nk'uko twabivuze yororokera ahantu hari amazi adatemba ubu dusanga ko ahantu henshi hari ibikorwa bihakorerwa ubuhinzi bw'imiceri bukomojeho kuko ari ubwo buhinzi bw'umuceri bugenda buba bukorwa ahantu henshi hanini niko ibyago byo kubona aya mazi arenze igihe kirekire byiyongera bigatuma ya mibu nayo ibasha kuba myinshi na mbere aho itabaga ugasanga irahari ibyo bijyana nanone n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga cyane cyane mu turere twa za rurindo twa za gakenke twa za rusiro twa za nyamasheke ndetse n'aho ngororo yahoze akomoza aho usanga ndetse n'ahari ibirombe by'amatafari izo za muhanga izo za kamonyi aho bacukura imicanga yo kubakisha aho hose usanga ko uko bacukura niko bashyiraho ibyobo bishobora kurekamwo amazi imvura rero yagwamo ugasanga bigeze mu gihe cy'izuba y'amazi akiretsemo bikaba indiri y'imibu bituma malariya izamuka hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange ngira ngo ni ikintu yavuze ariko nahera nyine ahubwo nkangurira abantu bakora iyo mirimo y'ubuhinzi y'ubucukuzi ko bagomba nyine kugira uruhare rwabo mu kurwanya malariya kuko baba bagize uruhare mu gushyiraho bya byobo birekamwo amazi bagombye kuvanamo ya mazi ataramara igihe kirekire kuko uko atinze niko ya magi yororokeramo bigatuma malariya iba nyinshi ahantu hatuye
ibyo david yavuze ni byinshi yasabye n'inzitiramibu ubwo ushobora kuza kubigarukaho mu kanya ndetse n'imiti n'ibishobora kuba yakorerwa mu rwanda ariko nagira ngo tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika umaze akanya yadutegereje telefone yari imaze gucika none arabonetse tubanze tumwakire mbere y'uko mukomeza dusenge dusenge uranyumva sinzi ukuntu telefone nanone yongeye kugenda dusenge uranyumva yego wakoze kutwihanganira telefone yawe yacitse ariko turongeye turakubona ubwo wagerageza kubaza ikibazo cyawe muri makeya cyangwa gutanga igitekerezo
nagomba kubaza ni ukuvuga uyu muntu uyu muntu atanze igitekerezo avuze ko imibu imibu iba hariya batera imiceri mugabo wenda birabaze kenshi hariho abantu benshi batagenda hariya batera imiceri mugabo ugasanga bari bararwara malariya none biba byagenze gute kugira ngo barwaye iyo malariya kandi bakagiye n'ibyo bigori bateramo imiceri
malariya ishobora kuboneka ahantu henshi ese uherereye he dusenge uhagazeho ubu ngubu urahagana hehe uhagazeho ubu ngubu
ubundi ndabona ibiti bubwira muri kongo ibuvira muri kongo urimo uratekereza ko bishobora kuba imibu ishobora kuba ibaho ngo hafi ahari umuceri gusa uratekereza ko ariho imibu iboneka gusa hari n'ibirombe nk'uko muganga yabitubwiraga ahantu ha hari ibyobo birekamo amazi hari amashyamba ibihuru n'ibintu nk'ibyo ngibyo
ni ukuvuga ndabwe ku bintu ndabwe ku bintu nagiye niga mu mashuri cyangwa ku bintu nagize ko birinda n'ubushakashatsi ni ibiryo na malariya kuko yewe ndi umwe mu bantu bari bateje mu kwibagiza inyigisho mu kwirinda malariya ni ukuvuga ibyo ndabyo akenshi iyi mibu malariya iterwa n'umubu w'ingore umubu rero w'ingore uboneka kenshi na kenshi mu ijoro igihe rero ubonetse mu ijoro usanga impande y'inzu nk'igihe haretse ibiziba ugasanga niyo wibera cyane mu gihe hari ibipireza by'amamodokari byaheze bashyira hano impande y'inzu
yego hanyuma hari ikibazo wifuza kubaza muganga ko tumufite ku murongo wa telefone kugira ngo wongere ubumenyi bwawe butuma nyine ubu uzabasha gukomeza gushishikariza abantu kwirinda malariya dusenge uranyumva ubanza telefone kumvikana nawe bitarimo koroha aho ngaho uvira reka ngushimire hanyuma twakire bosco bosco wiriwe neza
ni amahoro n'amahoro misa namwe yego urahagana he
ndi mu burundi mwaro
mwiriwe neza aho ngaho
ino ni sawa agaco karahari naho imvura imaze igihe ari myinshi cyane
twizere ko itaretse ngo ibasigire malariya mu bisanzwe ahubwo nyine n'ikibazo rwose naho bariko baravuga iby'amazi yireka n'ibiki biraboneka hadafashwe ingingo zikomeye ko kurwanya malariya nko muri iyi minsi y'imvura nyinshi muri aka karere ka afurika y'ubuseruko ari ikibazo kidasanzwe rero inguma nibaza nibyo imisegeteranda aho turabona itangwa kugira ngo hagwanywe malariya turaraba ubu amashamba aba menshi cyane ku kubera imvura ni nyinshi uri kuritegereza ibiziba biratega ku bwinshi mbega nta nta nta kundi byogenzwa malariya ikagwanywa kuruta uko biri uno munsi
icyo wifuza cyakongerwamo ni iki
njye nibaza yuko turabye ukungane bimeze imvura nyinshi n'ibiziba byinshi cyane biba biteze hari hakwiye imiti yo gupompa iyo mibu ituma malariya yiyongera cyane kugira ngo kumbure ngira ngo basike ku mugambi nyawo wo kuyirwanya ubundi kuwujyama mu musegetera mu ijoro umuntu atarawujyanamwo mbega yokingirwa gute kugira ngo ntiyanduzwe n'iyi mibu itera malariya na cyane cyane ko ibonekana mu ijoro kuva bwije nta buryo bwo kwikingira mbona buhari kuko ntidushobora guca tujya mu misegeteri
ariko murayifite
yego imisegeteri irahari
yego yego komeza urangize igitekerezo cyawe hanyuma tubone uko twakira n'abandi
rero nariko ngira nti iyo abo byashoboka borabye ukungene habaho kuyipompa ke canke ihere burundu hama je mbona ata kindi gishoboka ko kubera ko mw'ijoro bukira ntabwo umuntu ashobora kuryama mu musegetera murakoze ngewe urakoze cyane ariko birashoboka kuryama mu musegetera birashoboka reka mboneraho akanya ko kugushimira kandi ingaruka no ku byo mugenzi wawe wundi desire yavuze murimo kugaruka kuri iki kibazo cyo gupompa imiti mutanga icyifuzo ubwo rero icyifuzo cyanyu ndetse bakaba banazadushakira akanya tukaganira nabo nabo mukababaza rwose mikoro zirafunguye igihe bazumva bafite akanya batwemerera tukazaganira nabo kugira ngo namwe mubone ibisobanuro bihagije ku bijyanye n'ingamba cyangwa se ibiteganyijwe birimo gukorwa mu gihugu cyanyu kugira ngo murusheho kurwanya malariya ndagushimiye cyane bosco
yego murakoze nawe ndabashimiye
dogiteri Aimable mwumvise ibyo aba bavandimwe bavuze ubwo yenda na akanyu kaza no kurangiriza ku bijyanye na ya miti twavugaga ibyo david yabazaga kandi avuga ko bategereje n'inzitiramibu ubwo muri makeya mwabasubiza cyangwa se mukagira ibyo muvuga no ku byo abandi bavuze mbere y'uko dukomeza
murakoze cyane kuri david yari yavuze ku bijyanye n'uko inzitiramibu zitegerejwe ibyo koko barabaruwe ubu twamaze kumenya umubare w'abazikeneye n'izigomba gutangwa uretse gutegura gahunda yagutse yo mu gihugu hose yo kuzigeza ku baturage uburyo twizera ko muri uyu mwaka tuzatanga hafi miliyoni birindwi n'igice by'inzitiramibu ku banyarwanda bose ubwo rero nabo bazagirwaho muri ngororero bazazibona vuba nabo yavuze ku kijyanye n'imiti rero ya kwariteme ngo yaba itagikora neza ariko kugeza ubu ubushakashatsi dukora mu rwanda turabukora tureba niba imiti igikora turasanze ko umuti witwa kwariteme ugifite ubushobozi buhagije bwo kuvura malariya ahubwo hari icyo yakomojeho wenda ngira ngo ngihuze n'ikibazo yari afite kuko yavuze ati hari igihe ujyayo bakayikuramo ariko wasubirayo bakayibona ndetse bakaguha n'imiti ukayinywa neza akwiriye kubanza kumenya mbese yayinyweye neza ntiyakira niba yarakize rero yavuze ngo nyuma y'ukwezi akongera akarwara ibyo ntabwo byerekana ko imiti idakora ahubwo byerekana ko ntabwo amara na malariya umwaka itarakwica ntabwo ishobora kurenza icyo gihe itarakwica ariyo bivuga ko icyo gihe basanze ariyo baramuvura arakira ariko yongera kurumwa n'umubu niyo mpamvu bavuze ngo ukwezi gutaha ukongera ukarwara ntabwo rero kuba wanyoye imiti ugakira utazongera kurwara malariya kuko ntabwo umuti ari urukingo ahubwo iyo umaze gukira ukwiye gutekereza ese ni ibihe byago byatumye inandura malariya kugira ngo nirinde ariko bishoboka ko wakongera kurwara nyuma y'ukwezi kuko nyuma y'iminsi makumyabiri n'umunani buri umwe n'umubu waramaze gufata imiti ushobora kongera ukarwara malariya busanzwe kugira ngo rero tuvane icyo kintu cy'uko imiti yaba idakora imiti irakora ahubwo uwanyoye imiti agakira afite ibyago byo kongera kurwara iyo adashyizeho ingamba zo kwirinda ndamwica nari gufasha david kugira ngo abashe kubyumva neza kurushaho
reka twakire noneho byose ni imana turi kumwe yego wiriwe urahagana he
ndi mu majyaruguru mu karere ka gakenke bita ku rutabo nyarutsa rero igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
mbere na mbere ndashimira leta y'u rwanda yazanye gahunda yo gutera imiti mu bishanga ahantu imibu yororokera itera malariya aba nifuza ko bazabasha kugera ahantu henshi cyane kuko biragaragara ko muri ino minsi abantu batangiye kuvuga ko malariya bazaje ariko nanone bikaba bigaragara ko wenda ibitamu babahaye zashaza ariko bakaba bashyizeho izindi gahunda yo kuzana izindi
birateganyijwe
ibyo rero ni igikorwa cyiza kandi ibyo twishimira ntabwo
yego ndagushimiye cyane hanyuma reka duhe ijambo rya nyuma dogiteri emabure bitungumuremye nababwiye ko akuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda dogiteri nagira ngo mutange inama mu gusoza kugira ngo nyine abantu barusheho kwirinda malariya ndetse no kuyikumira muri make cyane
murakoze cyane malariya ni ikibazo gihangayikishije isi n'abanyarwanda by'umwihariko kandi uturere twose two mu rwanda turebwa n'ikibazo cya malariya bivuga rero ko buri munyarwanda wese ahari yugarijwe na malariya bityo no kuyirinda ni ikibazo kimureba akwiye kumva ko afite uruhare rwe rugaragara mu kwirinda malariya akoresha ingamba ziriho zashyizweho na leta ariko kandi anagana serivisi zatanzwe cyane cyane zo kwivurira mu midugudu umujyanama w'ubuzima kugira ngo abashe kwivura igihe cyose afite malariya adahita neza yego mbashimiye cyane rero kuri iki kiganiro ku bisobanuro mwatanze ku nama dr emabure mbitumuremye mwakoze mwakoze cyane namwe mwakoze abadukurikiye abatanze ibibazo byubaka inama n'inyunganizi nkaba nshimira twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma franklin na fasire gebeho kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwese rero tubifurije kugira ubuzima buzira umuze mukomeze gukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika